Iyi ni radiyo nk'ijwi ry'Amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutwe mbira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu na fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu kome muriwe neza nshuti radio ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
naraheze indwi zitari nke amatora arangiye mu burundi umugambwe cndfdd niwo wasubiye gutahukana intsinzi inyuma y'ayo matora mu burundi harabaye ibintu byinshi byahindutse birimwo bimwe muri byo bikaba birimo cyane cyane byabaye iturumbuka aho twavuga urupfu rwa nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza leta nshasha irimo leta nshasha irimo abashikiranganje cumi na batanu bari mu bafasoni batanu yarashikirijwe eka yongera irarahira mu mabanga yayo mu kiganiro muri saa cy'umunsi twatumiye abarundi bagize uruhara muri ayo matora hamwe n'abayakurikiraniye hafi kugira ngo turabire hamwe ibimaze kurangurwa imigambi yatangajwe twongere dusabe abo batumire bacu baduhe ibyiyumviro byabo ku bibazo ku bimaze kurangurwa hamwe n'ibimaze gutangazwa ika cyane cyane iyo migambi iriko irashikirizwa muri iki kiganiro rero turi kumwe na Pierre Claver Nahimana arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu muri aho mushikantahe Pierre Claver Nahimana ni amahoro meza ku bacumuriza bose murakoze gutora akanya ngo tumuganire n'iradiyo ijwi rya amerika turi kumwe kandi na dodone nahimana arongoye ishyirahamwe new generation kandi yari mu banyapolitike bahiganywe mu matora yabaye mu kwezi kwa gatanu ku giti cy'uwigenga muri aho namwe mushyira ntahe dodone nahimana ndabaramukije murakoze kandi kudutumira murakoze kwitaba ikiganiro turi kumwe kandi na mamesa basubiye ko ajejwe ibijanye na politiki hamwe n'imigenderanire mu rundani senareda muri aho namwe mushyira ntahe mamesa basubiye ko aramutse neza ndagira kandi ndamutse n'abo bashinga ntahe badutumiriye hamwe ndongere kandi ndamutse abanywanyi b'ijwi rya amerika bariko baratwumvirira murakoze kwitaba ikiganiro mwese bashinga ntahe reka rero tutarenze kubatesha akanya dutangure kuri mwebwe mushyiranahe nahimana didone leta iramaze gushingwa imigambi ya leta nshasha mwarayumvise gushika ubu mushimiki munegura iki muri iyo migambi ubwa mbere nk'uko mwabivutse mukitangura ni uko muri izi ndwi ziheze habaye ibintu byinshi bitandukanye hariho kurangiza ibihe by'amatora twari turimo zarangijwe no gushikirizwa ibyavuye mu matora bamwe bakabishima abandi ntabishime hanyuma nyuma yaho tuzahaba urupfu turumbuka rwa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu bica bisa nk'ibihinduye isura twari ko turajamo no kunyarutsa ibijyanye n'ibiringo by'uko habaho kwimikwa umukuru w'igihugu no gushyirwaho kwa leta bazi yuko mu nteguro ya seni biba biteguwe yuko bizoba mu kwezi k'umunani ariko rero ku bw'izo mvo byaciye bisaba yuko habaho kunyarutsa aho navuga yuko bitandukanya mu bice bitandukanye bwa mbere hariho ukurahira ku mukuru w'igihugu yatowe muri kino gihe hakaba kandi gufubwa n'iteka umukuru w'igihugu yasanze urongoye burundi petero nkurunziza hanyuma hagaca haza kugenwa kw'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganji wa mbere murazi ko hari haciye igihe kinini y'uburundi butagira umushikiranganji wa mbere yazana impinduka bijyanye n'ubwiza shingiro bishasha hanyuma hagacaza gushyirwaho leta leta rero ikaba nayo muri kino gihe ariko barabisikanya hamwe n'abo ariko barakorera mu ngata rero mbwiye ndavuga kuri kimwe muri ibyo ni uko ubwa mbere hoho kubera urupfu rw'iturumbuka rwashitse hari ibintu byinshi byasaba integuro bitaciye bishyirwa mu ngiro n'ingoboka ugasanga kumbure umwanya ukwiye kumbure ukwitegurira ntihabonetse nk'uko byari kugenda iyo atakibazo cyari kuba cyabaye ariko rero navuga nti icyo noshimikira ko cyane ni umunsi wo kurahira ku mukuru w'igihugu nshasha cyabaye igikorwa cyiza cyabereye mu ntara gitega bwa bwa mbere abantu abarundi baza gukurikira umwanya wo kurahira nk'uyo niho rero hashyikirijwe ijambo rirerire cyane navuga yuko ryarimo ibice bikuru bikuru bitatu igice cya mbere kwari ku bijyanye n'ibyabaye mu gihe n'imyamamazo n'inyifato abarundi bakwiye kugira igice cya kabiri cyari gushyikiriza cyane cyane ibyifuzo bijyanye n'ingene abahuze bahunguka imigenderanire yosubirwamo gushobora kunagurwa n'ibindi bihugu n'igice cya gatatu rero cyarimo imigambi mikuru mikuru igiye gushikwa iyo migambi itura igakwa ko mukanya ariko nashaka mbanze mpe n'ijambo umushirantahe Pierre Claver Nahimana nawe nyine atubwire ibintu ngo twabivuze byarahindutse ibitari bike matubwire cyane cyane ku migambi yashikirijwe n'iyo leta ibintu yoba yarashimye gushika canke ibintu yaneguye twebwe nk'uko n'abandi batanguye kubivuga urabona twahora mu bihe by'amatora bikomeye twagiyemo dufite umwizero ukomeye yuko azaba amatora y'amahoro y'umutekano bisumbije ibyo twabonye mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu iyo ataba rujya rupfu giturumbuka rwadutunguye guhahora umukuru w'igihugu rwaduciriyemo tugatangara urabona ibintu byari kubiragenda nk'uko abantu babyifuza yuko yoba amatora y'amahoro ariko urumva abantu turategekanya imana igategekanya ibirindi ikindi uvuga ni uko nawe turiko turavuga yuko amatora twaheje ntiturayaheza hari amatora y'abasenateri ataraba hari amatora y'abakuru b'imitumba ataraba abajana bo ku mitumba nayo n'amatora akomeye ariko muri rusange tubonye amatora y'umukuru w'igihugu yaraheze amakuru y'abadepite amatora y'abadepite yaraheze tuvuga tuti igikorwa turakirendeje leta yaramaze kuhaja turumva yuko tugeze kure rero ku byerekeye ibyo bimaze gushyirwa mu ngiro byerekeye imigambi ntabyo tuvuga ubu kuko imigambi twarayumvise mugabo ntaragera ko twavuga ngo kuri bijya ku migambi yashize imbere yo hamaze gukorwa iki ibyo byatubura kuvuga muri kino gihe icyo tuzi gusa ni uko inzego zitegerezwa kubishyira mu ngiro gushyira mu ngiro imigambi yatanzwe ubu turazibona turarindiriye rero icyo gikorwa turagishima yuko izo nzego zihari ego mu bushigantahe mamesi bansubiye ko nk'uko twabivuze ibintu bitari bike byarahindutse nk'uko kandi nabo bashigantahe bandi babivuze ibintu gushyika ubu mwebwe mubona ko mushima kandi ibintu ibintu muba mugifitiye amakenga ari ego murakoze cyane rwose ibintu byarahindutse novuga ni biriko birahinduka buhoro buhoro kuko uburya ibintu by'intwaro bigenda buke buke nta wibaza ngo ngo ni uko abanyagihugu baje gutora kanaka canke kanaka yajeje kugenwa ngo naje muri uru rwego n'uru rwanoze rwa leta yuko ubwo nyene ibintu bica bihinduka ariko twofatiragira ngo ku majambo yashikirijwe dufatiye nko kw'ijambo ryashikirijwe igihe umukuru w'igihugu mushashahe bamuhereje intahe twaragize nk'amakenga twumvise avuga yuko uburundi bwikwije aho nshobora dushobora kuba twabyumvise nabi mugabo nibyo twumvise biri mu byo twumvise mu ijambo ryashikirijwe icyo cyari cyaduteye amakenga ariko rero ayo makenga asa n'ayariko arahabwa ko mu mibonano iherutse n'umuraya w'umukuru w'igihugu cya amerika twarumvise kandi twarashimye cyane rwose kubona umukuru w'igihugu ameze nk'ugorora gatoya akagira ati oya igihugu nta umuntu agirwa n'ababanyi tugiye gukora ibikwiye kugira ngo imigenderanire isubire ibe myiza aha rero ndizeye rwose yuko icyo cyumviro kigiye kubandanya hanyuma cyane cyane mu migenderanire agume yibuka yuko hariho abarundi isinzi bacugaraniye mu bihugu bibanyi icyo kibazo ni ikibazo gihambaye cyane rwose kandi twagiteguriye umwanya turakiyaga ko muri iki kiganiro twateguye ariko nashaka ubwa mbere na mbere imbere y'uko tuja cyane cyane kuri imwe mu migambi ikomakomeye yatangajwe nashaka ubwa mbere na mbere mugire icyo mutubwiye ku byerekeye leta nshasha nk'uko twabivuze irimo abapfasoni batanu eka n'abashikantahe cumi n'umwe muri abo bashikiranganji ikintu gishasha ni uko harimwo n'umushikiranganji mu bwoko bw'abatwa nashaka ubwa mbere na mbere mushikantahe diodone nahimana mutubwire hari abantu bavuga ko ishobora kuba ari leta y'abatekinokrate canke leta itari imenyerewe cyane rwose aho mwebwe muhavuga kuyi rero ubwa mbere aho ku kintu navuga bashimiye ku gushyiraho kwa leta cyabaye twari twavuze no mu myamamazo natwe yuko byari bikwiye yuko ubushikiranganji bugabanuka kuko igihugu gitoye nk'uburundi kubona kirimo ubushikiranganji hafi mirongo itatu rimwe rimwe zagiye barashika hafi mirongo itatu ugasanga ubutunzi bw'igihugu buherera cyane muri administration rero kubona baragabanuje ubushikiranganji bukaza kuri cumi na butanu icyo cyiyumviro ni cyiza igihe tuba gifite intumbero y'uko ahacari kare cyane guca uko umuntu yovuga ati abantu benshi bariko barako bazobikora neza cyangwa batazobikora neza kuko nta ruhande rw'abandi sinahenda bazi cyane keretse bari basanzwe bashikiranganje mugabo twavuganye baracafite ikibazo kijanye n'ingene ubwo bushikiranganji buzoshigwa hamwe kuko hari hamwe usanga ubushikiranganji bumwe butwara igice c'ubushikiranganji bakarorewe nk'ubushikiranganji bw'ugwaruka imico kama hamwe na na no gukurikirana ibya east african community usanga agace k'ugwaruka kari mu bundi bushikiranganji gutumatumanako amakuru bita nouvelle technologie ugasanga rero hageze kuhanahana biracagorana kuko usanga ubushikiranganji bumwe bwiga baramuka bisanga tugira gufatanya n'ubundi mu bushikiranganji bumwe bumwe rero buracafite izo ngorane kubona neza ingene bizoja hamwe ariko nibaza ko ari ikibazo cy'umwanya ikibazo no umwanya wo kubitunganya neza bakakumira bizoheza bigende neza rero icyo nshima cyane n'icyo cyo kugabanya ubushikiranganji ariko kuri icyo kibazo geneye umushikiranganji diodone hari n'abavuga ko ubushikiranganji naho bwagabanutse hashobora kuba hari ubushikiranganji bufise ibikorwa byinshi cyane rwose umushikiranganji wenyine atoshobora kurangura kuko usanga bufatanya ibindi bisata aho muhavuga ko iki bizosaba yuko bizovana nyine tubona ingene ibiro bikuru cyangwa amadirekisiyo general asanzwe abayorganize kuko ego niko ari ubushikiranganji usanga burimwo ubushikiranganji nka butatu kandi bwari busanzwe buremereye cyane bumwe bwose ukabona ko bishobora kugurana ingene bitunganywa ariko ibaza ko hakiri kare umuntu atarabona neza ingene amadirekisiyo atunganijwe igihe biba bitunganijwe neza nibaza ko ataco vyokwica mugabo acariho ikibazo kuraba ingene bizoshika mu ngiro yego mushikanahe nahimana pierre cavere namwe kuri iyo leta nyene irimwo abashikiranje cumi na batanu ikintu mwayishimye ko n'igihe ikintu mufise ko amakenga n'iki nibyo twari tumenyereye amaleta arimwo abashikiranganji benshi cane cane biva ku mvo nyinshi nk'ibyerekeye gusabikanya mu migambi n'ibiki ariko ubu leta twabonye n'abantu bakeye cyane rwose bakeye rero bisaba yuko ibikorwa byinshi usanga babihaye umushikiranganji umwe ibyo ni ibintu biboneka ikindi kibonekeza ni uko jewe ntabo mbonamwo benshi ntari nsanzwe ndabazi nari nsanzwe ndabazi n'aho batari bashikiranganji n'abantu tubona yuko ari abantu bakomeye dushobora kuvuga tuti aba ibyo babajeje bazobishobora harimo abo tutari tuzi bakeyi ariko nibaza ko na bene babyitondeye neza akabona yuko ari rero ari cumi na batanu nivyo kuko umushikiranganji n'umushikiranganji hari ibikorwa adashobora gutuma diregiteri jenerale canke mbe hari ibikorwa ategerezwa gukora wenyine adashobora gutuma aho nkumbure no kwitonda neza bakaraba yuko batahaye ibintu byinshi umushikiranganji umwe ariko icyo twabonye mu itegeko ari itegeko ry'umukuru w'igihugu ryamaze gusohoka ritanga ryerekana neza icyo ubushikiranganji bwose bujejwe muri muri n'amashyikirangantego nshasha iryo tegeko ryarasohotse riravugwa yuko umukuru w'igihugu abishatse aho aboneye igihe cyose ashobora kugira ati ndongereje cyangwa ndagabanuye ibyo rero nk'uko abantu bariko barabivuga nibaza yuko muri iki gihe cy'intango barokora barabe babonye hari ingorane bazoheza bakosore gatoya bahindure kugira ngo ibintu bigende neza byose birashoboka byose birashoboka ego namwe mushikantari bamesa basubiye ko iyo leta mwayibonye gute abapfasoni cumi na batanu muri bo umutwakazi eka ubushikiranganji bwagabanutse bukava kuri mirongo ibiri na bumwe bukagaruka kuri cumi na batanu iyo leta mwayakiriye gute ndatwe mukurikirana politike mu burundi ikintu jewe cashimishije cane rwose muri byose ni kubona igitigiri c'abashikiranganje caragabanutse raba uhereye no muri ivyo bihugu vya ruturanyi ico n'igihugu ico gihugu mubayemwo leta zunze ubumwe za amerika nta njojo y'abashikiranganje bari bakeyi nibo baheza bakumvikana kandi ibikorwa birarangurwa icyo nagishimye cyane rwose kuri kandi caranejeje abatari bake hanyuma twaranabonye abantu bavuga amajambo menshi ku byerekeye by'umupfasoni bavuga ngo ari mu bwoko bw'umutwa ubwenge ntibuhagaze ku bwenge ubwoko bw'umuntu n'urundi nta na kimwe bwongera mu bwenge bwiwe ku nguva afise zo gukora baramushimye yuko icyo gikorwa ashobora kugikora ahubwo ni byiza cyane rwose kubona bibutse yuko mu burundi hatari abahutu n'abatutsi gusa yuko hariho hariho n'abatwara kuza barabyibuka baka kandi kandi yuko bazo ahubwo bazo mu bikorwa bya misi yose batazoza baramera ngo umwigize inyuma cyane rwose uko uburundi bugiye kwinjira mu kindi gihe umurundi wese yumva yuko ari umurundi kandi ashobora gushingwa ibikorwa biboneka apana ibikorwa bya hari inyuma nk'uko bisa n'uko bigishwa inyuma narikengurutse cyane rwose kwinyana bishimye cyane rwose kubona nawe aseruka akaboneka ibindi ndabyo hari ikizigenza niwe agira ati ibi tugorore gutya ibi tubigenze gutya noneho ubu hariho perezida hariho na premier ministre basanzwe bazi neza cyane rwose iby'uburundi ingorane z'uburundi baritoye bitonze babatoye bitonze barazi ingene ati ubu tuzomufasha gutya uraye tuzomufasha gutya ahanini ahanini leta yegome yahagiye mugabo mugabo bagume bitwararika yuko gushinga leta ntibikwiye uburyo leta iheze igakoresha kugira ngo by'ukuri iteze imbere ubutunzi kugira abantu bave mu bave mu bukene bave mu ibyo nibyo bigiye kuba ahubwo kibazo nyamukuru ca bibanda ko kandi bakaraba bakugurura bakugurura imigenderanire n'ibindi bihugu kugira babafashe kuri ivyo bibazo nyene nashaka tugaruke kuri mwebwe mushantare dodone nahimana mu gico mutubwiye mwatubwiye ijambo nyamukuru ryashikirijwe no mu kuri igihugu general evariste ndayishimiye mwavuze ko byari ku bwanyu mu mice itatu yarashikirije rero muri iryo jambo imigambi ikomeye ihambaye cyane rwose ku byerekeye ubutungane gutuza ibiturire kunagura imigenderanire kunagura ubutunzi nashaka utore umwe muri uyu mugambi mutubwire igituma muwushima n'igituma woshirwa imbere imbere ya byose ego yavutse ibintu byinshi byiza bijyanye n'imigambi kirashikirwa haba n'umugambwe yaserukiye mu matora ariko kandi twarumvise koko n'ibindi byiyumviro byagiye birashyikirizwa n'abandi ariko barahiganwa abishizemo mu ijambo ry'umukuru yashikirije aho ndavuga rero nk'ikintu kimwe twe twashigikira ko cyane mu gihe cyo kwitoza nicyo cyadukoze koko yakigarukanye akagiha agaciro n'ikintu kijyanye n'uburaro bw'abarundi n'abarundikazi kubafasha ingene bashobora kuronka uburaro bwotuma bashobora kuriha buhoro buhoro mu kazi kose asanzwe akora yaba umurimyi yaba umuntu yorora cyangwa gukora akazi gatoya mu gihugu leta igashobora gufasha kugira ngo babone uburaro bwiza bwotuma abantu batabita basaba ko bakoresha amafaranga menshi kugira ngo bubake inzu babamo ariko boza bariha buhoro buhoro kugira ngo bashobore kuronka uburaro bumeze neza gusumba ubwo tubona muri kino gihe abarundi n'abarundikazi bafise hirya no hino mu gihugu ikindi kijanye n'ingingo yafashe kandi biza nawe nyine kuraba ibijyanye nabyo bakuguruke abantu bahejeje igihe cacu cabo ubucuruzi yuko bofatwa neza ku buryo bashobora kuronka umushahara uri hafi y'umushahara bari basanzwe bafise bakiriko barakora ico naco nyene ni ikintu natwebwe mu vyo twagiye turavugana ko kuva kera twavuga tuti ego ni vyiza ko haba guhimiriza yuko urwaruka ruronka ubuzi kugerageza kutabasaba ibintu vyinshi kugira ngo urwaruka bashobore kuronka akazi nabo bashobore gukora baterere mu bijanye n'iterambere ry'igihugu ariko kandi biba vyiza cane n'igihe n'abakukuruke nabo bafashwe neza harabaye ico cifuzo yuko bovugwa ku buntu nk'ivyo n'ibintu nibaza yuko ari ivyo gushima cane namwe mushana Pierre Claver na Imana nk'uko twabivuze imigambi yashikirijwe n'imigambi myinshi cyane rwose ariko nashaka mutore umugambi umwe ku bwanyu mwoshira ku rutonde rwa mbere yose n'imigambi ikomeye ariko umugambi mubona wabashimishije cyane rwose n'uyuhe mu majambo make mu bisanzwe umugambi usanga tukodebo twarumvise imigambi yashikije ni imigambi ikomeye ubu icyatunejereje ni uko usomye wumvirije imigambi yashikirije ku makomeye iri mu migambi sabanyafurodebu yashikirije twari twashikirije kuva kera urumva rero byaratunejereje kumva iyo migambi ariyo isohoka twe mu migambi ya mbere twari twashize imbere kandi twumvise n'umukuru w'igihugu avuga ni umugambi nk'umugambi wo kurwanya ubushomeri no kurwanya ubukene buri mu gihugu ibyo rero twarabishimye cyane tubyumvise tuti ibyo babishimikiye ko ni ukuvuga yuko n'iyo yindi migambi itereza kuja mu ngiro kugira ngo ubushomeri buhave kugira ubukene buhave ni ngombwa utagwanije ibyerekeye bya korupsiyo utagwanije ibyerekeye gusesagura amatungo y'igihugu ntibikunda ko ibyo bubishikana urumva rero iyi migambi yo kurwanya ubushomeri yo kurwanya ubukene mu burundi imigambi ikomeye cyane iki kwega kwega n'iyo yindi yashyikirije twe nuko tubibona urumva n'uyu mugambi ukomeye wo kugira ngo abarundi bose bari hanze batahe rekonsiliyasiyo nasiyonari gusubira kunywanisha abarundi uwo ni umugambi ukomeye cyane rwose ikintu gikomeye twanezera twumvise tuti uwo mugambi nawo urashyigikiwe egome mushira amamesi bahasubiye ko namwe umugambi muhora mushira imbere mu migambi myiza yashikirijwe ni nkuyuhe iyo wihweje ugakurikirana amajambo yagiye aravugwa n'uyu mukuru w'igihugu mushasha kuva mbere akiri ko ariyamamaza ni amajambo ashimishije cyane rwose ubu rero niwe aramutswe igihugu imigambi yashikirije jewe sinovuga ngo ndakuye mwuyu ndashize mwuyu mwuyu yose jewe mbona imeze neza ariko ariko rero tugume twibuka yuko iyo umuntu avuze ati jewe umugambi wanje ni kanaka ntibikwiye kuko umugambi wose kugira ugi ukogwe bisaba uburyo ubwo buryo nabwo twese ntituhendane turabona aho ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi bugeze si igitangaza bizosaba yuko iyo migambi yose isaba ironka amafaranga menshi cyane rwose kugira ngo ajye mu buryo byerekeye iby'ubukene ubukene kugira buhave ni ngombwa ngo abatunga abasore bakore ni ngombwa ngo abantu baronka akazi ni ngombwa ngo inganda amahinguriro urudandazwa byose biduke ibyo nabyo bisaba uburyo bwinshi bwinshi cyane rwose aho rero niho umuntu arindiriye kugira arabe abashikiranganji yashyizeho umuntu wese ku mwerekeye avuka ya migambi umukuza uyu mugambi je urandaba ku bwanje none izotuma uwo mugambi urangurwa zova he bizogenda gute aho rero ni ahantu hakomeye cyane rwose hanyuma rero ni ukuri ukuri ni ukuri twese twarabibonye muri myaka iheze ibintu byo gusesagura amatungo ya leta cyane ibintu by'abantu baza gukora mu kigega cya leta amatungo bakagira nk'uko umwe na yabo nawe nyine yarabigarutse ko mbere anavuga ati niba hariho umuntu yibaza yuko yaje muri gushyigikira cndfdd azi yuko aje kwinegeza aza abe ntakogwa ati ibyo nawe arisubirako yogerageza kurwanya abaryiturire kugerageza kurwanya abantu baza bariba mu mafaranga ya leta hanyuma rero arabe usaba ntibiteye isoni iyo umwana ubonye yarayatarya atariye si isoni kujya kubwira umugenzi ati ndangene mumufasha ndangene nka cyangwa buri umwana reka ibihugu byose birasaba birasaba amadeni nta gihugu na kimwe kibaho ku isi kitagira amadeni nta gihugu na kimwe kibaho kuri iyi si kitaza kirabaza abandi ati mfasha aha birangoye mfasha aha birangoye uburundi ni ukuri busubire bwiyugurure buri gihugu mabwibaza ngo turikwira nta muntu yikwira ahubwo barabe aba bandi ibindi bihugu bya rutura bifite amafaranga menshi cyane rwose badufashe turabe yuko ubutunzi bw'uburundi bwazamuka baronke amafaranga yo gushyira mu ngingo mu ngiro iyo migambi bariko barashyikiriza kuko burya ngo abasangiye ubusa banabitanye isima kandi biragoye murashikirije ibibazo bihambaye cyane rwose mu migambi ikomeye myinshi yashikirijwe harimwo uburaro harimwo kurwanya ubushomeri eka n'ubukene harimwo cyane cyane ariko mwagarutse no ku kibazo ca ruswa abarya ibiturire ico kibazo mukavuga ko kugira iyo migambi yose ishoboke ari ikibazo corinda gutorerwa inyisho mushi ya ntahegezo nahimana ubutegetsi butandukanye mu burundi bwarashikirije ikibazo c'abarya ibiturire abanyuza amatungo ya leta harashinzwe imirwi idasanzwe yo gutuza abo bantu ariko gushika ubu ico tubona nuko ivyo bintu bitahindutse ikintu mwibaza cokorwa kugira ngo uyu mugambi ushirwe mu ngero kandi ushike ku ntumbero wishinze ni nk'ibi nibaza yuko ikintu nk'iki cyo gutuza biturire ahantu ihero bwa mbere hoho ahanini cyane cyane bivuye ku ishaka ry'abari mu burongozi abafata ingingo kuko iyo hageze ingingo zo guhana no guhasha abantu bonona amatungo y'igihugu bihera cyane cyane ku murongozi wa mbere kuvuga ku nyirishwari mukuru w'igihugu niba ateza kuba uwa mbere mu kwerekana yuko hari abantu bariko baronona amatungo y'igihugu bakwiye guhanwa rero ivyo nibaza yuko twumvise ingene yabishikirije nibaza yuko azobishiramo ingufu cane kandi maze gutanga akarorero kamwe bubiri nibaza ko ata abandi bazobandanya ikindi gikurikira ni uko ku bijanye n'ibiturire ku bantu bato bato cane cane biba bihagaze kuri ico kibazo c'uko abantu badafise uburyo bukwiye ugasanga turetse yuko ari ikibazo kijyanye no kudahana ariko kandi ugasanga abantu bakora ubuzima bw'akarorero ugiye kureba abantu bakora mu buzi bwa polisi usanga uburyo bahembwa by'ukuri ari buto cyane ku buryo ushobora gusanga bibazanye kugira n'ingeso ku muri bamwe bamwe bataba bari basanzwe bafise rero birasaba yuko haba kuraba twumvise ubushikiranganji ajejwe intwari hagati mu gihugu hamwe n'ubushikiranganji bwa akurikirana umutekano avuga yuko kimwe mu bintu adushira imbere ari uko abapolisi bamererwa neza bagafatwa neza ku bijyanye n'ingene bafungura ingene biyunguruza twizeye yuko bimaze gushyirwa mu ngiro hariho ingeso zimwe zimwe zogenda ziragabanuka kuko abantu bo bafise ibintu bibakwiye kugira ngo bashobore gukorera akazi neza leta rero nibaza yuko hari uruhande rwo guhana ariko hariho n'uruhande rwo kuraba ingene ubutunzi bw'igihugu bwisununura maze abantu bahora baca mu nzira zitari nziza kubera ko bitwaje ko bataronse ibikwiye bagashobora kuronka ingene babaho neza icanyuma n'ikijanye umuco umuco cyo gituma twese twame dusigura yuko umuco uburundi bukeneye n'uburongozi nkorera abandi ni uko umuntu aza mu kibuga cy'uburongozi atahura ko ataje gukorerwa ataje kurangira amatungo n'ingoga ejo ugasanga umuntu atakintu yari asanzwe afite cyo kwiteza imbere mugabo mu kanya gatoyi yashika mu kibanza cy'uburongozi n'aho bari mu bice bito bito atunze n'ingoga aronsa amaronko n'ubudandaje imyaka myinshi atigeze aronka byose birakwiye yuko rero abantu nk'aba bafatirwa ibihano canke baguzwa mu mabanga yabo kugira ngo batere intege abantu bakunda gukora bakitwarika ineza y'igihugu bakitwarika inyungu zabo zihuta ego me mushana hepfo kavera nahimana namwe mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ubushomeri ariko mukavuga ko ruswa abajya ibituriye batabanje gutuzwa n'icyo kibazo n'uyu mugambi atawushikako ku bwanyu kugira ngo ruswa abarya ibiturire abanyuza amatungo ya leta batuzwe ubu utagisubira inyuma ahoko guki uburyo bwiza bwoba ubuhe bwo kubatuza burya corruption kurya ibiturire ni ni virusi mbi imaze gushika mu gihugu ni bibi cyane twarabibonye mu bindi bihugu aho corruption yamaze gushika ni nka virusi muri kino gihe baravuga corona virusi itasi inganda n'igiturire ni kibi cyane rwose igihugu kirashobora gutembagara rwose kubera yuko cyinjiranywe na korupsiyo hamara igihe kirekire igihugu kiramererwa nabi nicyo gituma gikwiye kurwanywa bimwe bishoboka baho indero nziza yerekana ko ibyo bintu by'igiturire by'ukwiba kugira ngo ibyo bintu bibujijwe icyo kintu kikabanza kikinjira mu bantu ikindi cya kabiri nk'uko babivuga burya ni uguhera hejuru ni ukuvuga abadukura kuva hejuru abategetsi bategerezwa kwerekana yuko ibyo bintu bo abari atandatu bashyize muri byo n'ahandi ho bitagenze gutyo n'abari munsi baca bafata iyo ngeso y'ibiturire ikindi nacyo umuntu ashobora guhagarara ko ni iki kibazo cy'ubukene ni ukuvuga n'abakozi ba leta abakozi bo hejuru utaronse uburyo buhagije kugira ngo ubahe ibibatunga neza kandi bagire kazoza keza nk'iyi migambi batangiye gufata bati abazokukuruka bazofatwa neza nk'iyo ni myiza cyane rwose irafasha ni ugufata imigambi mwene iyo ibereka yuko bashobora kuzobaho neza batagiye mu biturire abadashatse kwemera nabo bagahanwa bimwe biboneka bakazobikora umwanya uhagije kugira ngo abantu ibyo bihugu biturire batere babihebe n'ahandi ho igihugu gitembagaza egome mu nshinga amezi basubiye ko iyi migambi irashe yaratangajwe ku byerekeye ukuntu abarya ibiturire abanyuruza amatungo ya leta bohashwa ariko si ubwa mbere imigambi nk'iyo itangazwa ariko ugasanga icyo kibazo kiracakomeye ku bwanyu ikintu cyokorwa kugira ngo abagira iturire ikabanyuruza amatungo ya leta ikabatanga ruswa bose batuzwe ubu utagisubira inyuma nk'ibi ni ibintu bitoroshe na buhoro buhoro kugira ngo uribuke ko mu kiganiro duherutse kugira icyo kibazo nawe ntakigarutse kuvuga nti abantu barya ruswa niyo muhezi ya kabi kose mu gihugu icyo ari cyo cyose iyo abantu bamaze gutangura kurya ruswa karonka amafaranga anyuruje amafaranga atabiri yakuya biravuna inkokora abandi bose kandi mbere bigaca binatuma n'abandi bibaza ati kugira nanjye ndonke inzu nziza ndonke imiduga myiza myiza reka ngire nka n'akanaka hamara ugasanga hari ibintu byo gukingira ikibaba kanaka byo gukingira ugasanga biciye biba urudavagi igihugu ntigishobora gutera imbere kirimo abantu banyuza amatungo ya leta ntibishoboka nta na hamwe biba ntibishoboka rero umuti jewe mbona nta wundi ni uko umukuru w'igihugu wenyine nk'uko yari yaravyiyemereye mu kwiyamamaza no mu majambo yose kubashikiriza ahubwo kugira ngo niba bikubona yoshiraho umugwi w'abacamanza abacamanza atakindi bajejwe atari gukubita intahe kuri abo bantu bose banyuruza amatungo ya leta kandi isaba azobigira guhera ubu n'abamaze kubigira abantu babanza bava kubite intahe mu gahanga kugira ngo wari afite mu gatima aca agira ati o ibintu byahindutse reka reka ibyo bizoha ingufu nyinshi cyane rwose urwaruka bizoha ingufu nyinshi cyane rwose abahora batunzwe n'ibyo babiriye akuya bizotuma n'umuntu bagira ati tanga tagisi akayitanga atarinze gukebaguzwa kuko agira ati ndazi ko amafaranga ntanze ajya mu gihugu mu kigega cya leta kandi agakoreshwa neza ntariko ntace aza guherera mu mituko ya bamwe bamwe ibintu by'igiture rero ni ibintu niyo ngeso niryo shano ribaho mu gihugu icyo ari cyo cyose si burundi gusa mu gihugu icyo ari cyo cyose iyo by'igiturire bimaze kwicara biragoye kuhakura kuhava kuko usanga ari abantu bafite amafaranga y'umurengera baca batangura kugira ibyo bashoboye byose kugira ngo baze barakingirana ikibaba uca usanga ari abantu bamaze kunyengetera mu mashyirahamwe mu masosiyete menshi cyane rwose biragoye mugabo umukuru w'igihugu agumane yuje iryo shaka ahashe abo bantu banyuruza amatungo y'igihugu hari ikibazo mwashikirije nacyo nyine kijanye n'icyo kibazo ca ruswa kugira bituriye kunyuruza umutungo y'igihugu akaba ikibazo c'ubushomeri eka ubushomeri hamwe n'ubukene ico kibazo cotorerwa umuti gute mu gihugu cari kimaze mu bihe eka imyaka itari mike kiri mu bukene bwatewe n'ingane za politika hanini mushana diodone nahimana ico kibazo c'ubushomeri n'ubukene corangira gute ibintu leta y'uburundi yokora n'ibihe kugira ngo ivyo bibazo bive mu nzira mu maguru masha aho bwa mbere ho ni uko haba guha agaciro ibikorwa byose kugwiza umwimbu bishobora gutuma urwaruka cyane cyane abakiri bato bashobora kugira uruhara kuko usanga gushika ubu abantu bose barondera akazi mu buzi bijanye n'ikintu ntwaro twita kita administration kuja mu mabiro kugira ngo bakoreshe amaodatere babe mu bafata ingingo ariko ivyo navyo bishobora gukwira abantu bose birakenewe yuko habaho gukundisha abarundi cyane cyane urwaruka ibikorwa twugwiza umwimbu bakaraba ingene abadashoboye kumbure mu byo kurima bakaraba ingene gukora ibikorwa bijyanye n'ibyo bituma kumbure umwimbu wacu ushobora gushika kure cyane ugashobora kuronka akanovera ukaronka n'agaciro rero twarumvise ingingo umukuru w'igihugu yafashe itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi umunsi mukuru wo kwikukira aho yamenyesha yuko amafaranga oberi yinjije batari biteze bikora ko oberi yakoze neza yuko mirongo ine ku ijana yayo azojanwa mu makomine gushigikirwa rufite imigambi kwiteza imbere ico coba ciza gusa ivyiza ni uko haba kuraba yuko bidasha kurwaruka kumbure gusa ruri mu migambwe canke abari mu vya politiki barabe abamaze gukora ibikorwa ariko biragaragaza kuzana akazi ku bandi aba arivyo bitezwa imbere hoba gushigikira amashirahamwe yose abanza kwerekana yuko aha akazi abantu benshi cane cane abakiri bato kandi ntibitinde gucishwa gusa mu bijyanye n'intwaro ariko n'amashyirahamwe yigenga yerekana ko ariko aratanga akazi bakayashigikira n'aho iyo barayabanje igiti cyabo umugabo ahakaza abantu benshi bakayashigikira rero numva umengo ikintu nyamukuru ntugaruka ko ni ugushira uburyo ni ukorohereza abantu bose bazana imigambi iha ubuzi abakiri bato kandi ikabaha ubuzi igaha ubuzi abantu benshi yego hari icyo kibazo nk'uko tubivuze cya ruswa reka abagira iturire abanyoza amatungo ya leta ni ikibazo kiva cyane cyane ku bukene nk'uko twabivuze ubushomeri ibyo bibazo by'ubushomeri n'ubukene byorangira gute mu nshinga ntahe pierre claver nahimana mu gihugu nk'uburundi ego nanabwe yuko iki kibazo cy'ubushomeri n'ubukene kubigwanya kino bintu bya mbere wowe washize imbere kuko twanezerewe cyane kumva n'umukuru w'igihugu atirika bagashyikiza kwihagurukira twe mu nsiguro twari twatanze imyenda byogwanywa tugaruka kuri cya kibazo na mesi yavuga cya cyiyumviro yatanga twari twavuze tuti ibyo kugira bigwanye ni ngombwa uba ufise imigambi ikomeye urabona igihugu cy'uburundi cyane cyane kiri mu burimyi n'ubworozi mu bindi bihugu rero hari usanga bugurura amahinguriro akomeye mu byo bita agroindustry mu burimyi n'ubworozi guhingura ibintu kugira gute biva mu burimyi n'ubworozi no kurima byinshi kugira ngo ushobore guhingura ibyo rero usanga birimo akazi kenshi cyane nko mu burundi tugira tuti turi mu by'uburimyi n'ubworozi hari abakiri bato bashobora kubijamo cyane rwose muri mwe n'icyo gisata bita agro industry n'ibindi bisata rero ushobora gusanga harimo akazi ubwabyo nabyo kandi ibyo biteza imbere cyane rwose igihugu murashobora gushora ibintu mwahinguye hanze mukaronka amafaranga mwaba kugira utangure bisaba ya mafaranga twamye tuvuga nkumbure igihugu kidashobora kuba gifishe ubwo mugabo gishobora kuronka mu banyamitari baba ari mu gihugu hagati canke abavuye hanze ukaborohereza hanyuma amafaranga avuye mu mfashanyo zo hanze ibyo byose ni ibintu bishobora gufasha kugira ngo ushobore kurwanya cyane rwose bimwe biboneka ubwo bushomeri n'ubwo bukene bisaba rero ko igihugu cyitunganya neza muri mwene ibyo bintu byo kurondera amafaranga yo gushyira muri mwene ibyo bisata kandi nta kundi bashobora kubirwanya udashobora gutanga akazi ntibikunda abarundi barazi gukora baba abakiri bato baba abakuze barazi gukora umugabo ni kuborohereza nabo ako kazi kakaboneka bagaza barakora bakimbura bagashora mu mahanga n'igihugu kigashora mu mahanga nuko twe tubibona ego mushira nayo mamese basubiye ko uburyo bwiza bwo kurwanya ubushomeri eka n'ubukene mu banyagihugu ari navyo bituma kenshi na kenshi haba nk'ivyo bibazo byose twamye tuvuga vya ruswa uburyo nyabwo bwoba nk'ubu
jewe ubu uko ndabibona kandi nibaza ko ariko birashe burya kurwanya ubukene ntibiva ahandi ni ugukura amaboko mu mbuzi ni ugukura amaboko mu mbuzi mbe nka wa wundi yahora akunda kugira ati byose bizova amaboko yayo erega iyo leta ivuze ngo ngiye kubafasha kuronka umwuga w'agashahara kugira n'ibi amafaranga ntava ahandi amafaranga ava mu banyagihugu kugira ave mu banyagihugu naho ni uko bafise ibyo bariko barakora ni uko inganda abagwizatunga bariko barakora aha rero niho ngira nti yabona leta y'uburundi ikubita agashi nta soni na rimwe rimwo bareke kuvuga ngo turikwice ahubwo begere ibi bihugu bya rutura bifite amafaranga atagira uko angana bizane imitahe uburundi nabwo buve hasi bene noneho ko ibindi bihugu duhana imbere barafise abahinguriro barafise niho baheza bagatanga akazi leta ikabona gutora amatakse izoheza igasubiza mu gihugu cyane cyane baraba ukuntu busaba aba ibi bihugu bacuditse bizane imitahe i burundi hanyuma rero cyane cyane biragoye gufasha umuntu uhereza amafaranga ukazibona yose yahereye mu mupfuko w'umuntu umwe cyangwa babiri ibyo bintu by'igiturire bigwanywe kabisa kandi bicunga inyuma hanyuma rero iyo umuntu atanguje agataha gifate nk'umutamakazi yishingiye akabutike hanyuma utoza amatagisi agaca aza gutangura kumwigenza ko amuca ibintu bitagira uko bingana bica bimuvuna gukora bica bibi aca ayacira n'ayareka ahanini rero abantu baretse kwibaza ngo leta niyo izotanga amahera ngo leta niyo izotanga ubuzi ntibishoboka umwe wese yumva yuko iyo agiye mu ishuri ntaba agiye kwiga kugira ngo azobe direkiteri generale kugira azobe minisitiri ahubwo aba agiye kwiga ingene wenyene azoheza agafasha gutanga akazi wenyene no gushinga gushinga iyo migambi yo kwiteza imbere gushinga iyo migambi y'amahinguriro kugira ngo uburundi buve hasi kugira uburundi buronye iyo utabonye agasohoka bishobora kuronka kinjira ntibishoboka iyo wirirwa wicaye ku ntebe ntacyo uri kurakora ntabwo ushobora kwinjiza amafaranga kurwanya ubukene nta handi biva ni ugukura amaboko mu mpuzu bose baje ku kivi mugabo rero ntihagire uwuza araja gusoroma mu mfuko y'abandi nawe atakoze ibyo yagize gukora yego mu ntango mwashikirije n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose eka umwe mu migambi irashe ikomeye yashikirijwe na leta y'uburundi umukuru w'igihugu yavuze ko agiye kwicarira ikibazo c'impunzi mwavuze ko hari impunzi ibihumbi n'ibihumbi zikiri hanze y'igihugu hariho abanyapolitike eka baba mu mahanga nabo nyene bakeneye bose gutahuka mu gihugu cabibarutse ikintu leta yokora itakoze kuva mu ntango kugira ngo yijijure abo banyapolitike n'abo banyagihugu bose abarundi bose bahunze mu bihugu bibanyi cyane mu bihugu by'abandi mahanga ibintu byokorwa bigatuma abahunze igihugu bose bajijuka bagatahuka n'ibihe mushinga ntayo diodone tangure kuri mwebwe mwakoze nicyo nibaza kwerekana yuko by'ukuri hari iryo shaka ryo kwiyumvira ingene abahunze buhunguka ariko hasanzwe hari imigwi itandukanye iriko irakora ibikorwa bishaka gusa n'ivyo mu gihugu ariko n'umengo hobaho kwihutirwa gushirwaho umugwi udasanzwe ushyizweho n'umukuru w'igihugu ushinzwe kwiga ikibazo cyo gutahukana impunzi no kugira ibiganiro bijyanye no kumenya imigwi itandukanye y'abantu bari hanze y'igihugu n'ingene bashobora gutaha rero igihe ushyirwaho umugwi nk'uyo ukerekanwa kuri n'abantu bava mu mico itandukanye biyumvira ineza ingene butanga kuganira n'abari mu makambi y'impunzi n'abahunze b'abagiye mu bya politike n'iki kugira ngo batahure umugumi umwe wose ingene ukwiye gutahuka icyo cyoba ari ikintu cyiza cyerekana yuko ariho iryo shaka kandi yuko bitangiye gushyirwa mu ngiro ikindi hoba kubandanya hashikirizwa amajambo ahumuriza abazotaha kugira ngo ntihagire uzotaha afite ubwoba yuko umure ibyatumye ahunga byosubira kumushikira nibaza ko jahari ni ivyo bintu bibiri gusa numva noshimikirako izoba ari intango nziza namwe mushanahe pierre claver nahimana hariho abarundi b'impunzi baba mu bihugu bibanyi by'uburundi bamwe bamwe bamaze gutangaza ko gushika ubu batabona icotuma batahuka ku bwanyu imigambi canke ingingo leta y'uburundi nshasha yofata kugira ngo abo barundi nka bose bajijuke batahuke eka n'abanyapolitiki bari hanze y'igihugu baba mu bihugu vy'uburaya mu bindi bihugu vyo muri afurika nabo nyene bumve ko botekanirwa batahutse ibintu mwibaza ko vyokorwa iyo migambi turazi ko leta yayishize imbere ariko ku bwanyu ibintu vyokorwa ni nk'ibihe
turavye kuva kera igihugu c'uburundi cane kironka impunzi zije hanze n'ubu niko bimeze hari impunzi usanga usanga muri kino gihe ni bamwe bita abahunze kubera ubu abakene baza kurondera ubuzima ahandi ariko hariho n'impunzi zivuga ziti ingene igihugu kiriko kiratwagwa mu bya politike twe twomererwa nabi muri ico gihugu ingo za politike ni bibiri rero abo berekeye ibyerekeye by'ubutunzi nibaza ko na twebwe muri bimwe twari ko turavuga hamwe ubutunzi bwiyongeye bukamererwa neza ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi nabo bugaruka nta n'uwo wenda kubavuga ngo ni mubuze baba babibona ariko abandi ibyo bya politiki ni cya kibazo cya reconciliation nationale cyo gusubiza abarundi hamwe murazi ko icyo kintu twakigerageje kuva kera muri arusha n'ahandi turagerageza nyine abarundi bosubiza hamwe turagerageza turagerageza ariko gushika ubu turabishikako ni ukuvuga rero icyo kibazo kirindira gusubira gusubirwamwo hagati mu gihugu turebe hagati mu gihugu kivugwe ariko baravuga bashireho imigwi mugabo iyo migwi nibaza yuko yohaja n'ibyo mugabo bagahera ngaha mu burundi icyo kibazo kikavugwa abari mu mahanga bakabona ko icyo kibazo kiriko kiravugwa koko atari ikibazo abantu babirengagiza ubundi bigashobora no kubonana n'abari mu mahanga kugira bavugane iti none mu buvuzi ibintu birogenda gute abantu rero batangiye kuganira mu by'ukuri niho bashobora kugira ngo batore inzira bose y'ingene bosubiza hamwe ni umugambi ukomeye n'umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ati jewe ndafashe ingingo za politike y'uko ibi n'ibi n'ibi izi ngingo ndazifashe ni za politike kugira ngo abantu bashobore gutezuka ku mutima bashobore kurekura bashobore kugira bati turatanguye kwizera urumva ni ibintu byinshi byokorwa kugira ngo icyo kibazo dutere tugitorere umuti ariko ndasubire kubivuga ni ikibazo cya politike gikomeye n'umukuru w'igihugu n'abo bakorana bazokeza gufata ingingo za politike zikomeye kugira ngo icyo kibazo gishobore gutora umuti mu nshingano y'amamesa basubiye ko ikintu cyokorwa kugira ngo abanyapolitike namwe muri mwo n'abahungiye hanze y'igihugu batahuke kugira bumve ko batekaniwe nka leta y'uburundi nshasha yokora iki kugira ngo n'abarundi bari hanze bahunze igihugu mu bihugu bibanyi batahuke hokorwa iki ku bwanyu kugira ngo indabo yibaza uwayiraye ko jewe nahunze mva ngaho mu burundi mu mirongo icenda na gatandatu igihe buryo yagiriye kudeta agakura perezidani bantunganya mu nyuma narabandanije nja mu burundi hanyuma kandi iki kibazo nk'uko umushinga ntahe nahimana cyekaje kubivuga n'ikibazo ca politike ni ikibazo ca politike kandi iki ni icizero nuko n'umukuru w'igihugu mushasha nari nararonse umwanya yuko nicarana nawe twaricaranye umwanya ukwiye ukwiye cyane rwose imbere y'uva mu mezi ya nyuma y'umwaka uheze turicarana ibyo bibazo turabiganira turabishyikiriramo turabinuganza kweri iki kibazo kirahambaye uti kuki biragoye kwibaza yuko wovuga ngo ndiko ndateza imbere igihugu kandi hasi igice cy'imiliyoni cy'abanyagihugu bawe ubugarariye hanze bihesha agaciro igihugu na buhoro buhoro hanyuma biragoye cyane rwose yuko igihugu kivugwa neza mu makungu kandi hari abantu bumva ishavu riguma riduka batumva igitwa bugaraniwe hanze ushobora kumbwira ko hariho abahombye bakoze amakosa ibyo birashoboka mugabo si miliyoni si abantu ibihumbi amajana n'amajana harimwo abana harimwo ibibondo harimwo abakenyezi harimo iki ni ikibazo leta yonyine yoshobora gufatira ingingo kandi vuba yirutse gatoya mu mirongo icyenda na gatatu igihe perezida ndadaye afatiye ubutegetsi mwarabonye yuko impunzi zari zike zari nyinshi cyane rwose aho mu bihugu turwanya imbibe ariko mu mezi makeya cyane rwose urazi ko yamaze yatwaye amezi atatu gusa impunzi zonyine zarizana iki ni ikibazo cya politiki ahubwo icyo nosaba ni uko umukuru w'igihugu wenyine yoraba akagira ati wewe kanaka genda uvugane genda urare wige iki kibazo dufate ingingo zikenewe dufate ingingo zikwiye kugira uburundi busubire bwiyambike impuzu uburundi busubire kuronka ababuvugira ababuvuga neza bakiguma batuma agatoki bajya mwebwe mudashoboye no kugururira abanyagihugu banyu mwe mushaka gutera imbere ni ikibazo cya politike cyoroshe cyoroshe gutora inyinshi kuko nta na kimwe nta mafaranga bisaba nta mafaranga bisaba abo bantu bazaba batashe ntibazaba baje gutega amaboko leta bazaba baje guteza imbere leta abo bantu ntibazaba baje ngo leta ntuduhe ntuduhe aho twicara oya bazoshikira mu byabo bazoshikira mu babo hanyuma nibo bazoca baba aba ambasaderi abavugizi ba leta y'uburundi hanyuma abantu dusubire gusubiza imitima hamwe egome reka turangirize ku kibazo naco nyene gihambaye cane rwose ikibazo co gusubira kunagura imigenderanire y'uburundi n'amakungu hari ibimenyetso bimaze kugaragara ko ubutegetsi bushasha buzofata iya mbere mu kunagura iyo migenderanire turavye n'abatetsi bagize iminsi baja mu burundi kubonana na leta nshasha ariko ku bwanyu mushirantahe diodone nahimana ibintu vyokorwa kugira ngo imigenderanire n'ibihugu vy'amahanga na cane cane n'ibihugu vyo mu ntara iganuke ikahokorwa ibiki mu maguru masha mushiga nta hedyo done na hino ikirundi ravuga ngo akafuni kabakagara ubumwe karenge kuvuga iyo umuntu agomba imigenderanire n'umuntu aramugendera bakaramukanya rero twarabonye igihugu ca tanzania ari kirunga intumwa zitari nkeyi mu gihe haba mu gihe co kurahira ku mukuru w'igihugu mu gihe co gushingura umukuru w'igihugu aritabye imana turabonye leta zunze za amerika zirungika intumwa idasanzwe itariki imwe y'ukwezi kw'indwi n'ibindi bihugu bitandukanye byarunga intumwa twifuza kubona umukuru w'igihugu nawe afata ingingo kubagendera igihe umukuru w'igihugu cacu nawe yofata ingingo akagendera ibihugu vy'ibanyi akagendera ibihugu dufitaniye ubucuti hirya no hino vyotanga icizere kinini ku barundi yuko imigenderanire igiye kugenda neza hanyuma nk'uko twari twari tubivuga mu gihe cy'imyamamazo imigenderanire igiye kubiye gusa imiganire yo kuganira ibya politiki ariko niyo guhanahana cyane cyane ibidandazwa no guhanahana akaryo gatuma abanyeshuri bashobora kuza kwiga bakaronka ubumenyi hirya no hino mu bindi bihugu ivyo vyoba mu bintu vya mbere yoshira imbere igihe yogendera ivyo bihugu kubasaba ingene botwugururira imiryango kugira ngo dushobore guhanahana haba ibidandazwa canke ubumenyi bamwe n'abandi bafise ariko agize ingendo agenda abakuru b'ibihugu muri kano karere no mu bindi bihugu dufitaniye ubucuti co ikimenyetso ciza yuko imiryango yuguruye kandi yuko hari ishaka ry'ingere dusubira gucutika n'ivyo bihugu dusangiye rego mbere namwe mushigantahe pierre claver nahimana ico kibazo nyene imigenderanire yonaguka gute hariho ibimenyetso biriko birashikirizwa ikavyerekana ko ico kibazo kizokwicarirwa mu kanya gatoya cane rwose twebwe ko tubibona muri rusange nko muri aka karere kiretse igihugu cy'u rwanda ari gusanga ibihugu byo muri aka karere burundu bifitanye imigenderanire ikomeye nabo ariko mu rwanda turazi twese kuva kera cyari kuva nkiri muto gushika n'ubu mu gihe cyose hano hari ingorane wasanga uburundi n'u rwanda bashanganye kandi ari ibyo bihugu byateza kuba bifatanye mu nda icyo kibazo kweri giteza kwicarirwa n'ubundi ni ngombwa bateza kucicarira kugira ngo akantu kari hagati y'u rwanda n'uburundi kahaze urumva rero ni mwereko baravuga ati hateza gushirwaho ingendo za politike imibonano babonanira he bagira gute mpaka batebe batore inyishu kuko ntibishobora kubandanya bimeze gutya ibindi ni biriya cyane cyane tuvuga tuti hagati y'uburundi n'uburaya na amerika hari imigenderanire kumbura itameze neza nayo nk'abashinwa turazi ko bimeze neza za rusiya n'abandi turazi ko bimeze neza mu buraya cyane cyane usanga duca tugaruka kuri cya kibazo cyerekeye muri twamwe tuvuga tuti mbega mu burundi dushize hamwe cyangwa mu burundi mubona yuko abarundi bashize hamwe bose atangorane nta nkeka yuko n'abanyaburaya bavuga bati reka rero tubafate cyo kimwe igihugu cy'uburundi tugifate neza ko tubona bashize hamwe ariko hari hakwiye kurondererwa umuti cane cane n'abanyamerika bo twaranumvise yuko hari intumwa yari yaje ngaha twizere yuko na bijya bavuze bati abarundi tubaye turabimamaviza twizere yuko mu minsi ya vuba ibiza ryo kutwimamaviza kuja muri amerika bizohava muri rusange rero ko ari leta nshasha umuperezida mushasha ntibimiriwe kuja hanze y'uburundi bazoja mu makungu bahare ibyo bibazo byose gushika aho uburundi natwe tubona yuko twugururiwe amarembo twugururiwe dushobora kuja mu bihugu bya hariya nabo bakaza ino kandi bakatuzanira ibyo twifuza bakadufasha guteza imbere igihugu cyacu burundu mushiya nama mese basubiye ko ico kibazo c'imigenderanire ni ikibazo gihambaye cane rwose cashizwe ku rutonde rukomeye eka hari n'ibimenyetso bimaze kwigaragaza ko ico kibazo kizokwicarirwa ku bwanyu ibintu vyokorwa amaguru masha n'ibihe kugira ngo inaguke cane mu buryo bwihutirwa ndibaza yuko bimwe bisa n'uko umengo byatanguye nko gukorwa ni ukuri rero nagira usubire ishimwe cyane rwose ukuntu ibyo twabonye byavuye mu mvuzo mu mibonano iheruka hagati y'intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu cya amerika yaje kubonana n'umukuru w'igihugu cy'u burundi jewe nanezerewe cyane rwose mbonye bavuga yuko umukuru w'igihugu avuga ati ni ngombwa ngo dusubire twicane n'abandi mbere ugende ufashe kuraba ingene n'ibihugu bya buraya twosubira tugasubiza hamwe tukagenuza ikindi naco novuga kandi gikomeye cyane rwose umwe arabonye ko umwami w'ababiri yarungitse intuzenya ubutumwa ni bwake cyane rwose yagira rwagira ati ndagukeje kandi ndifuza yuko ibihugu byacu byosubira bikicarana tukayaga turasangiye kahise kandi turakeneye kubona natwe icyo dutereye icyo dufasha umuntu uzenya muri iyi muri iyi muri iyi migambi muri ko murashiki ibyo si ikibazo ntikiri ku bo hanze ikibazo kiri kuri twebwe abarundi hariho akantu twiyugaraniyemo tukavuga ngo bajya n'abakoroni wowe twebwe turikwije oya ntitwikwije twikwije ahubwo twugurura imitima twugurura amaboko tugende tubagendere tubagendere aha ani cyozi nuko ngaha ani kuko turavugana benshi ari aba batwara ibihugu turimo abatwara imyirupiyene hararonga umwanya abantu tukavuga tukaganira nta kindi bifuza atari ukubona bagize ati dusubire dufashe igihugu gisubire gitere imbere natwe tubone yuko abarundi n'abanyaburaya dusubiye kubona yuko turi abavandimwe ikibazo ntikiri kuri aba bo hanze kiri ku barundi hano rero tugume twibuka yuko burya kubwira umuntu uti mfasha nta soni birimo ahubwo umuntu iyo umubwira uti mfasha harirangoye uba umweretse yuko umwizeye kandi ndizeye cyane rwose yuko ibyo bintu bigiye gukorwa bigiye kubandanya abafatiye ku majambo numvise yavuye ibiganiro biherutse kuba ndetse arampaye icyizere kinini kinini cyane rwose bamesa basubiye ko hajejwe ivyerekeye politike n'imigenderanire murunani senarede ndagushimiye cyane rwose ku kanywa twe kugira ngo muganire n'iradiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane rwose kandi ndashimiye abariko baratwumviriza mushira ntahe nawe pierre clavere nahimana arongoye umugambwe sahwanya fodebu mwakoze cyane rwose ku kanya mwatuye kugira muganire n'iradiyo ijwi ry'amerika nanjye nshimire cyane ijwi ry'amerika ryadutumye kugira tube turasangira ijambo kuri ibibazo bikomeye by'igihugu cyacu cy'u burundi nawe mushigantahe diodone nahimana arongoye ishyirahamwe ry'urwaruka new generation mukaba kandi mwari mwitoje amatora aheruka y'umukuru w'igihugu ku giti cy'uwigenga mwakoze cyane rwose ku kanya mwatuye kugira muganire n'iradiyo ijwi ry'amerika natwe turabashimiye kuba namwe mwadutumiye nshaka gushimira kandi n'abo bandi batubwira ko twayaze neza ni byiza cyane rwose turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu muri isanga cy'uyu munsi mwakoze turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
God, thank you today. even if I can't afford